yemen ufuufuu biyyi waraanaati namni oromoo kaayachi jiraatulleen rakkin hamaa keessa jira jedheetiin himachuu jira warri yemen ufuufuyyuu gosaan waladhuu jira nam bifi isaaniin ta'in keessumaa nama gurraachaani kaan saamaa kaan ijjeesaa kaan rakkinni garagaraa keessa buusaa nam rakkisuu jira jechuun himatan fakkeenyaaf nama oromoo tokko torbaan dabra rasaasaan dhaanii inni immoo abdii kutatee ofumaan uf galaafateellee jedhan tan irratti tajaajila hawaasa oromoo yemen keessaa. tokko kataan obbo Gatoomsaa Muddii tujubeen achi bilbilteetiin rakkina baqattootii yemen keessa jiran maal akka jedhu gaafatte.
Baqattoonni Oromoo yemen yeroo ammaa haala sodaachisaa keessa jira. Haalli sodaachisaan uummanni biyya kanaa gartee bifa gosaatiin wal dhawaa jiraachuudha. Namoonni nu badneen jiru miidiyaan adda addaa kan garagaraa hundi dabarsaa jira yeroo ammaa kana keessatti. Kana keessatti nuti baqattoonni Oromoo yemen bifa garteedha namni kun. gartee gogaa gartee gurraachomina ta'uudhaan dhiibbaan adda addaatiif deemaa jira kan irratti fakkeenyaaf amma torbaan amma dabree kana keessa baqattoonni gartee naan biyyarraa ka'anii dhufanii naannoo bulchiinsa lafa raddaa jiran keessatti haalli haala gosaatiin wal dhawaa jiraatan yeroo ammaa kana keessatti uummanni kana keessatti isaan kun dalagataa fi naannoo jireenyaatiif naannoo san keessatti namoonni keenya naannoo san hedduu dalagachuudhaaf achitti hedduu baay'eedha. namoonni kunis kan tokko tokko gaazexeessumaatiin haasa'e malee kan xalayaa heeraa fudhatanii gartee waajjira oomishaa jala galmaa'anii injifeef ni jiranii. Kana keessatti uummanni amma gosaan wal dhawaa jiru kun isin uummata gartee gosa kaaniif wajjin gartee nu dhawaa jirtan jechuun uummatuma dalagataa nama shantama amma dhiyootaa torbaanuma kana keessa qabanii karaa isaan dhabamsiisanii garree itti amma bakka isaan jiran hin deemne naannoo isaa kanneen jiraniif hin deemne jechuudha.
Baqattoota Yemen keessa jiraatan kana kanneen dhiibbaa irraan ga'an warra kam jiraattotuma biyyaati?
Jiraattoota biyyaati uummatuma gartee gosummaadhaan wal dhawaa jiru kanarratti isaan kun naannoo gartee gosa amma gartee ragaa jirtu kan silaa gartee sanaadhaan wal dhawaa jiran kana keessatti jireenyi isaaniif dalagachuudhaaf naannoo sanitti argaman. Ee baqattoonni hangi tokko. Kana keessatti isin gartee namoota as keessatti argamtan jechuudhaan uummanni kun dalagata malee waa takka illee waan gabaaf waan qabne ooyiroota keessaa qaqqabanii namoota kana nama shantamaa fuudhanii dhabamsiisanii jechuudha amma achi buutee isaanii namni argan jiru.
Namni fuudhee dhabamsiises hin beekamu?
Hin beekamu egaa uummanni wal waraansa gosummaa wal waraanaa jiran uummanni kun.
Egaa jarri walii walii isaanii gosummaadhaan wala waraanan malee lammiiwwan biyyootii kan biraatii dhufanii achi keessaa hojjetan immoo warra akka lammiiwwan Oromoo maal gootan jedhuun.
Namoonni kun eenyutti gaafata yeroo ammaa kana keessatti akka bifa mootummaan injifee tokko ilaalamaa jira. waajjirri ministeeritti waan kana gaafii yoo deebisee waajjirri ministeer waan kana waan tokko waliin godhuu danda'u hin jiru haalli rakkisaadha jechuudha. Kan biraa ammas deebee naannuma sanaa kana keessatti irraa guddaa namni gartee warra baqattoota xalaa heeraa qabu jira. Kana keessatti uummanni kunii rakkoo addaa kana keessa jiranii dalagachuuf hin danda'anii biitti gartee karoololaa jirti. Waajjirri ministeeriif namoota kana gartee gaaf furmaata itti godhuu hin dandeenye namni kun nama gartee amata kudha sadatti hijiruu jira namoonni kun haalli ammaa gaa yeroo kana laallu gaaleelli gosaatii fi gosaa kun karaa hammeenyaatti amma deemaa jira yeroo ammaa kana keessatti.
Lolli kun magaalaadhuma sana'aa keessatti kan inni geggeeffamaa jiru gosaaf gosa gidduutti dubbiin ka'e kun.
Ee magaalaa sanaa keessatti geggeeffamaa jira baadiyyaa magaalaalee gartee sanaan alaattis lafa ragaa jaamtu lafa albeedaa jaamtu lafa ta'is jaamtu kana hunda keessatti lolli kun deemaa jira amma.
amma gaa baqattoonni sana'aa keessa jiraatan kun UNHCR jalatti kanneen galmeeffamanii jiran moo warra waraqaan qabnedha.
guddaan guutuutti warruma gartee waajjirri ministeera jala galmeeffamee xalaa heeraa qabu.
Baqattoota kana keessumaa yeroo ammaa adda baasee wanti isaan irra ga'aa jiru.
Namoota keenya kana irra guddaa walii isaan irra ga'aa jiran haalli jireenyaa biyya kana keessatti haalaan gaddisiisaadha. Namoonni kun biyya kana keessatti namoonni dhiiraa hangi isaan dalagaa harkatanii hanga waan xinnoo takka kana irratti ammas bifa gartee namni kun gogaa gurraachoominaatiin uummanummaa warra biyyaa kun mandala hedduu hin dalaisiisanii ammoo kan biyya kana keessatti hedduu dalagee nama jiraachisu aayyoota jechuun dubartoota kana keessatti dubartoota kanaatti dhiibbaa jira bifa gartee gurraachoominaatiinis gartee rakkoo adda addaatiin jira namoonni tokko tokko as keessatti matooraan nama gartee reebanii beerarraayis ayyootarraayis gorsaa fi waan adda addaa waan gartee isaa waa keessa kaa'atanii deeman irraa buutuu fi haaluma jireenyaatti waan gartee isaan qabanii rakkoo adda addaa irra ga'uu jiraate yeroo ammaa kana keessatti.
UNHCR maal isiniin jedha deebiin nuu kennamu hin jiruudha kan baqattoonni yeroo baay'ee dubbatanii keessumaa rakkoo yeroo ammaa Yemenii keessatti baqattoota irra ga'u ilaalchise dhaabii baqattootaa maal jechaa jira.
Nuti yeroo yerootti gartee itti gaafatamtoota gartee dibataawota baqattoota gartee hawaasaatiin biyyaafin alaabaa jira waajjirri nuti asirratti haalli lolaa biyya jira keessatti gosummaan hammaachaa deemaa nuti kan gartee heegalee keenyaa fi ammaa fi siinsiin sun baqattoonni akkam taanaa jennee yeroo hedduu waajjirri nuti irratti gaafii dhiyeessaa jirra.
Deebii maal isinii kenna?
Deebiin isaan nuuf kennan waan kana irraa malee deebii isinii deebifnaa jechaa turuu jira malee wanni ilaa ammaa tokkollee wanni furmaata godhamaa jiru hin jiru.
Baqataanii magaalaa sana'aa keessatti of rarraasee argame tokkotu jira odeeffannoon jedhu jira waa'ee kanaa quba qabduusin.
Iyyee gaariidha. Baqataan kun akkuma gartee bifa siyaasaatiin biyyaadhaa baqatee dhufee bu'aa seenu qalaan beellamaa kennameefi jechuudha.
UNHCR biraa moo?
UNHCR biraa qalaan beellamaa kennameefi eegas booda ofumaas biraatti jiruuti lammii biyya kanaatiin rasaasaan dhawame jechuudha.
Rasaasaan dhaame moo isatu of rarraase?
Egaa rasaasaan dhawame boodatti jireenya gaazexeessuu dabalatee biyyattii galuu hin danda'u dhaabni gartee baqataadhaa waan kana gartee waajjiree ministaaritti gabaasee waajjiree ministaaritti yeroo gabaasinutti gartee itti wal'aanuu hin dandeenyu waa takka illee itti goruu hin dandeenyu jedhanii bifa kanaan dhaqee gaa migireeshina yaman gartee dhaqee itti migireeshina yaman naguu dhaqu ni galtaa jechuudhaan migireeshinii yaman anii kun baqataadhaa akkamittiin galaa jennaan ni galtaa miti ni galtaa jeen bifa kanatti gaa achirraa fuudhanii gaa gartee gaa mustaifaa geessanii mustaifaa yeroo geessamu gaa haalli inni itti qabamees ni dhabees haala akka maleeti eega gartee migireeshinii yaman kun ni galfajjeen ga'an biyyatti galee gartee ga'a deebi'eennaas mootummaa Itoophiyaatiin dararamuurra ifajjeesuun naawayyaa kan jiru murtii ifajjeennaas ifajjeesee jibuutii kan fudhachuu danda'e.
Yoomi kun kan ta'e.
Amma torbaanuma amma keessa dabarre kana. Gaafni inni kan ishee baasii dhiyoo tokkoffaa guyyaa afurii.
Maqaa baqataa kanaa beektuusin.
Eeyyee hin beeku.
Eenyu?
Abdinaasii Sufiyaan Hussein.
Baqataa kana rasaasaan kan rukute eenyu jettan?
Lammii biyya kanaati namni gurraachi as keessatti akka gartee nama gartee umaamaa jijjiiramee waan gartee jika irratti irraa darbamu tokko gartee bifa isatti ilaalamaa jechuudha. Namni kun gurraachi as keessatti ni tuffatamaa jechuudha. Gurraachonni isaatii fi gogaa isaatii as keessatti tuffatamaa jechuudha namni gurraachi.
Mootummaan biyya sanaa.
Yeroo ammaatti mootummaan dhaabbataan tokkollee hin jiru jechuudha. Mootummaan dhaabbataan yoo kan jiraatu taate furmaanni kan namni tokkollee hin jiru jechuudha.
Biyya mootummaa dhaabbataan hin jiru jettan keessa biyya uummatumti biyya sana keessaayyuu gosaan addaan wal qoodanii ofii isaaniif wal rukutaa jiru jettan keessa namoota warra gara biraa kan akka Oromoo irratti aarii ba'aa akka isaan jiranii kan isin natti dubbattanii kanaaf baqattoonni iddoo sana jiran carraan isaanii maal ta'e isinitti mul'ata.
Irratti gaafii jireetti wanni kun haalaan nama gaddisiisaa jechuun bara dheeraa agartee baqattoonni Oromoo yaman gaafii kanaa waajjiree ministaarii fi qaamota adda addaatiif dhiyeessaa turre deebii tokkollee kan harkachaa jiru hin jiru yeroo ammaa kana keessatti baqattoonni Oromoodhaa kan biyyarraa baqatanii dhufan lammuma biyya kanaatiin deebii ayyaanii keenyaas jibbeeffamaa jira dhiirri keenyaas qafaqamaa jirti hidhaan isaa kanarratti bishaan leetira meeqa hidhaniiti hidhaan isaa kanarratti rarraasanii hanga inni gartee maallaqa biyyarraa fudhatee warri biyyaa maallaqa biyyarraa ergee asitti maallaqaan isa isa baasanii bitanitti namni kun haalli isaa haala addaa kana keessa jira jechuudha. Kan fedhan ni dhawan, kan fedhan ni jeesan, dubartii kan fedhan ni jeesan amma dubartiin yeroo ammaa kana keessatti baqattee biyyarraa baatee bishaan bahara kana as teete meeqaan tam tan isaan gudeedanii immoo meeqaan tam asillee waajjiree isaa dhiisuuf gabaasnee biqaalaa meeqa qabattee deemtuu jira jechuudha.
Gudeedamtee kan ulfooftee achitti ilmee deesse jechuudha.
dubartoonni yeroo biyyarraa baqatanii dhufanii biyya yaman kana seenan namoota gartee abdulqawwii jedhamuun gartee isaan kun maallaqa achitti qabanii maallaqa irraa buusanii yookaan maallaqa irraa dhabamtu taate achumatti deebi'anii dhalaa meeqaan ta'u deebi'anii dhalaan gartee har'aan kana osoo biyyarraa immoo fudhattee hin dhufne immoo gartee lammii biyya kanaa ta'u guddisaa jirtuu jira dirqamaan gartee gudeedamtee warri rakkoon akkanaa irra raawwatame.
Meedhuma irratti ergaan qabdan yoo jiraate obbo Gootomsa.
gaarii biyyaa nuti ergaan gartee qabnu yoo kan jiraatu taate nuti baqattoonni oromoo yamas yeroo ammaa kana keessatti haala sodaachisaa haala sodaachisaa keessa jirra namoonni gartee jireenya dhiibbisiituun lolaaf yoo adda addaatiin jireenyisiisuuf dadhabaa waan ta'eef har'aan kana namoonni baqattummaan biyya kana keessa jiran rakkina adda addaa rakkina sodaachisaa keessa waan jiraniif nuti waan kana waajjirri ministaariif taanaan qaama mootummaatu gaafatee hatattamaan deebii nu deebisee nu baqattoota oromoo yaman har'aan kana namoonni gartee biyyoota gartee aaraa keessa jiraniif liigiin qabeenya namaatiif amnistiin kennaa seenanii waan kana biyya kanatti dhiibbaa gootee furmaata hatattamaan akka nu gootu hawwii qabna jechuu haalli jireenya keenyaa gartee deebi'ee lubbuu keenyaafuu sodaachisaa sodaa guddaa qaban jiru.
Ibsa nuu kennitaniif hedduu galatoomaa.
Galatoomi galatoomi asiif galatoomi galanii seendatanii miti.